na adventist world radio voice of hope our good people we salute una we welcome una well well o oh, come our family program today our elder augustine igbore him don balance o oh. last week na he start to dey follow us talk about how we go take build family wey go be happy family wey go be correct family wey yamayama no go dey for inside today he say go still talk about how we go take build that our family the kind kind thing dem wey we go put inside the family wey go make the family balance na e, he go follow us talk today now when he talk finish evangelist eddie azano e dey still dey bring the word of god come today he say im message na the power wey dey for purity na be say if we pure we go get some kind power so abeg make you put your ear for ground make you hear the word of god the song wey we go take end the program say a decided mind na be say that mind wey you don take tell yourself say you no go enter sin you no go do bad thing na dem dey call a decided mind if you look the world now temptation dey everywhere who no get mind when e don tell himself say i no go do bad thing that person go fall enter any kind temptation so i pray say as you go lis ten to the word of god today god go help you to get the kind mind wey no go let you commit sin may god bless you as you dey lis ten to the program my name na josephine ewe. my people i greet una in the name of our lord and saviour jesus christ another time don reach for us to learn how we go take do well live well for inside our families i be una brother elder augustine You go rare before we go continue make we pray our baba god when He dey heaven i thank you for this privilege When we wan take learn as we wan learn so i pray give us the grace make we quick use wetin we wan learn so take work for our homes in jesus name amen last week we talk about say to build a healthy home make the home get spiritual foundation and there we come talk about say commitment e go dey inside as you talk am for inside the day when be say you wed your wife or you and your husband marry make una begin dey work on the west when be say una talk on do everything possible to make sure say wetin you talk that day you work along follow am now that commitment e dey make us also dey know say we are loved say your husband dey love you if you dey see the commitment for your body e go dey assure you say e love you and if you dey see am for your wife body you go still dey assure you say your wife still love you and that one go dey make you dey dey accepted for inside the home and e dey boost your self esteem and that commitment wey we talk about e dey make am possible for you to give love and also to express love in every aspect of everything wey be say you dey do for your life. Now, today we wan talk about trust. For a family to be healthy, the foundation dem go see build am on trust. Trust e dey dey strong and e dey dey okay for where complete honesty dey inside trust e dey bring itself dey come outside well well where honesty e dey inside the home and when you talk about honesty honesty e go dey complete well well and e carry about three or four parts when you talk about honesty one of the parts of uh, honesty dem dey call am the historical honesty wetin come be the historical honesty when i dey mention for here so e mean say anything wey be say e don happen or you don do for the past make your husband or make your wife make dem know am if you don get one business for back before you marry your wife or you don do one or two things for back before before you marry your husband e good as una don come together so make she or make him make dem know because if dem no know you hide am dem come know later e dey bring problem dey come for inside home and if problem don dey inside home plenty that home no go come be healthy home again. then another part of the honesty dem dey call am the emotional honesty this one e mean say make you talk how you dey feel wetin you no like wetin you like how your mind dey do you your feelings make you talk am out to your wife or make you talk am out to your husband no hide am this thing so na so e dey do me o i no like am o or i like am o talk am out when you dey talk am out so with respect and everything e show say you dey honest emotionally you no dey hide anything some people dey vex for their wife dey hide am dem no go gree talk am out as you dey hide am so that vexation e go make you go do something wey be say you no suppose do and e go fit put the family for problem another part of the honesty na the present honesty we don talk about historical honesty present honesty the one wey be say e dey now wetin this one mean in fact many of us wey be married men and women we dey dey short of this one e mean say there should be no secret make any secret no dey as to where you dey for example you dey office your office dey worry o you and your wife dey talk for inside phone you tell am say you no dey worry again o you say you don even dey benin dey do one or two things no present honesty e mean say you go tell your wife where you dey the person wey be say you and her dey transact business where you dey so let her know let your husband know and wetin you dey do presently for that place where you dey so let him your husband or let her your wife make she know that one Now they call present honesty. Then the last part of the honesty when be say I won't mention for here now the future honesty. Future honesty. What be the future honesty? Now every man he gets plan. Every woman he get plan. We get goals for our lives. E good make you let your wife know your plan the plan wey you get for december wey you get for next year how you want make your life be e good make your wife know you wen be the woman so the plan wey you get for the ending of this year even next year e good make your husband know about am so that your plan wey be say you get for the future and the plan wey be say your husband e get for the future una go fit put dem together to become a singular plan for the family so all these ones when i don mention since so when e gas to do with trust if we put all of them together our home by the grace of god e go dey healthy peace joy happiness go dey for inside the family my people na where we go take stop today na e be this my prayer be say everything wey be say we don hear so may god help us o oh so that we go fit use them, take work for inside our homes in jesus christ name amen. so my people we don hear all wetin our elder augustine igbore follow us talk trust na big thing o na trust na be the gum wey we take dey gum ourself for inside marriage now we come see now say for trust to fit dey honesty must dey o oh. honesty be say make white be white make blue be blue make you talk am as e be make you no lie make you no pre ten d make you no cover up na be honest. any marriage dey now dey scatter because trust no dey before trust go finish for marriage honesty go don die the four level of the honesty wey our elder follow us talk so na very serious one for this worry i know man wey marry woman e no know say the woman get diabetes na when the woman come get belle come born pikin the pikin come die na that time doctor come tell am say the wife get diabetes na so that marriage take end that one na the honesty of the history so many people dey wey get different thing wey dem dey hide for their body e no good talk the truth from the beginning make we know whether we go fit waka together na make church now dey collect test result to know whether you get ss and all those ones so that dem go make sure say dem no join two people wey no suppose to join at all dem say emotional one talk as the matter be for your body for the house because of fear of beat now some woman no dey fit talk as dem suppose talk for house na wetin make us na she die na be that thing so if you dey marriage now where you dey fear the man you no fit talk your mind take this time know how you go do yourself. dem say present honesty e get one man wey dey sell cement for warri here dat time because the man business dey boom na him first start am all the other people wey come come after am na so dey plan say dey go follow the man go the cement trip. the man no know say dem dey plan to kill am for road na so dem kill the man for road when im wife dey ask say what of im husband dem say dem no know e be like say e still dey yonder the god wey enter the matter be say when the man dey go that travel e tell im wife the person wey dey follow travel e tell im wife how e go waka how many days e go stay as e no come one day two days na so the woman tell police arrest all of them by the time wey police torture them na the truth come outside they kill the man because they feel say if they kill am im business go close dem go collect all im customer present honesty man you dey comot for house you no talk where you dey go because you get one girlfriend you dey hide the day wey something go happen to you for the main road yonder na only you go take your head carry am This telephone wey we get now sef e come make honesty no dey again somebody sit down for bus dey go enere junction if you call am e talk say im e dey for port harcourt because we dey owe you money make we try o This thing dey scatter friendship e dey scatter marriage dem dey say make dem talk the one wey be future honesty talk the plan wey you get our elder he talk plenty thing for inside this matter today i no go fit talk am pass as he talk am now make we give you our telephone number so that if you go like to call us you fit call us or send us a text message or whatsapp message. our address na AWR studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na AWRO studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na three eight five. make i take am again Zero zero nine six six six four five three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now the time to take hear the word of god Don't reach the power where we they get where we pure Now be the message when our evangelist they bring come give us today so I beg make you open your ear open your heart make you hear the word of god. Hear the voice of the Lord, hear his voice. Hear the voice of Greetings so oh, in the name of Jesus Christ. This now evangelist Eddie Thompson Azano and as I come your way today with the word of God and the goodness of God. Today we want to talk about power where they inside purity. Power for purity. You know when people they talk about power, they not they think purity side. They'll think say prayer jump, shout. But today we want to talk about power for purity. So make we pray. Our Father, ready for Him, we thank you today. We pray, say, make you help us discover power for your word and your will. In Jesus' name, amen. Power in purity, that we talk about. We will read from Genesis 39, verse 9. He said, How can I do this great wickedness how i go come do this kind great wickedness and sin against god the person wey talk this word na joseph for me as i dey read the bible e get one thing wey dem dey call integrity and eh, another one dey call am fidelity that is being faithful both to god and to man some people no dey faithful to their wives some people no dey faithful to their husband some people no dey faithful to their master and many people no dey faithful to their god faithfulness and integrity integrity be say as something e be na you go say e be you no go because of some considerations come dey say black na white e dey so common today some people because of their godfathers they go see am say the thing no be so but because they get selfish things wey they wan gain they go dey paint the thing that one no be integrity potiphar wife dey tempt joseph he say make they go sleep together <laughs> and joseph say shu my oga dey good to me o oh. na only you na him keep away from me just because say you be him wife every other thing wey dey the ask, i get access to them so i no go fit do this kind wickedness against god that na very serious decision for that young man to make na very young man that time about twenty-seven to twenty-eight years na him e be that time when he don serve him master serve him master well well for many years so joseph he believe in the power of purity and if you look the story well well you go see am say na wetin make god promote am make i ask you one question if joseph fall with that woman you think say joseph for reach him destiny where God they carry and go. Well, maybe if he repent, but if for hard. You see, huh? So the power where they, the purity now we talk about. If you look Joseph life, you can see and say Joseph, he practiced the presence of God. What do they call the presence of God? Now to always they conscious say God they. I know say the woman don't know about the presence of God. The woman go don't tell her say Joseph, nobody there. Just just hold me. No, just kiss me but joseph know say god dey there so he practice the presence of god some people dey lock door go dey do orukuruku do bad bad things you think say nobody see you bible say your sin shall find you out o oh. na the way joseph take live wey take flee from fornication flee from bad thing na be the best way to live that stand wey you take fit go land you for prison in fact na death na im joseph for even die but na because na god na God put am for potiphar mind say be like say the boy no do the thing no kill am just put am for prison so na god na step in na make joseph no die but he was ready to die for purity today people no ready to take any stand for purity satan no go fit separate you from god and he no go fit block your success if he no fit get you to sin when satan get you to sin na him go separate you from god he go come destroy you you know say nobody fit destroy you until they separate you from god satan go come dey use sin take dey lure you away from god sinful pleasure wife wey no be your own na you go dey go dey touch things wey no be your own na you go dey take so god dey tell us say make we make sure say we be like joseph always dey practice the presence of god and by his grace He go ever dey with you you fit spend ten years for potiphar house you fit spend two years for prison but that god dey use the eye dey follow you because you dey pure for him eye and many people believe say this purity no dey possible say ah the woman just naked o and okofi o my god go give you the power the same god wey give joseph the power to stay pure he will give you the power and god will bless you he will bless you well well in jesus name amen so we go pray now so that god will give us the power to believe so that we go remain pure so there is power in purity now we talk purity means they you live pure life you know, they live life where they contaminated where you don't know jesus finish Make we pray. Our Papa were there for heaven. We thank you today. We worship you. We pray, say, may you help us. We not get this power, oh. we not get them by ourselves. But you they give people power. Your word say, as many will receive you, to them you will give them power to become the children of God. In other words, to live pure life. We want this power today. We don't want deny the power thereof. Can they do evil? We want purity for our life. Give us this power. In Jesus' name we pray. Amen. When you're all alone and no one's watching you, does it matter then? You wonder what I do can I say and go wherever as I please? Can I let into my heart vain thoughts like these? Youthful lust will tempt you as life's way you go. And it takes a fearsome battle to say no. With God's power and a firm, decided mind, you the joy of victory will surely find. Your decided mind keeps the world outside, just like Joseph with determination Say, Oh dear God, how can I sin? Let this evil end. From such wickedness I'll always flee away. From your early youth, become a warrior true. When temptations come, resist, he'll strengthen you. Jesus lives and intercedes for you each day and with Him beside you, victory you'll gain. He who overcomes God's promises will gain. In God's temple as a pillar, he'll remain. Filled with joy and happiness, you'll surely be. Soon with Jesus, you will reign eternal. want specially thank elder augustine yugbore and evangelist eddie azano for the work wey dem do for the program today may god help us bless them well well i know say you wey lis ten to the program today sef you know say better thing na come meet you and you agree too say the word wey come so na true na e be if person no be criminal if e hear police motor dey pass one one one im e heart no go cut if your hand clean when dem dey shout for community say some bad bad thing happen people shook hand for where dem no suppose to shook hand you no go fear na be the power wey dey for inside the purity wey we get so look the life of joseph and potiphar wife joseph he run leave him shirt for potiphar wife hand he know say that shirt wey dey the woman hand the woman go use am take talk wetin he go talk but joseph no worry because he know say him hand clean for the matter we dey talk am for here say this truth eh dem no dey fit kill am o dem no dey fit bury am o na tey e go tey truth go once come outside truth be like blow blow when you blow am you try to shook am inside water press am go down e no dey go down o blow blow must come outside again na so na truth be na make joseph no worry e go the prison but na there e stay no na god bring her come outside you don even think the matter as e come be for egypt that time when joseph now come be number two for egypt and potiphar and him wife now dem go dey bow down to joseph every day and day you think of how that thing go dey worry potiphar wife because now when joseph get power now to take do them what if he come talk say this woman lie for my head that time now kill the woman but joseph no do like that because joseph na god pikin so you sef abeg make your hand clean we don see for this our life some people dey lock them for prison thirty years after thirty years dem come see say na lie dey lie for their head god keep them alive come bring them, come outside and their life e come better so abeg no put your hand for dirty thing make sure say your hand clean and god go continue to dey protect you and he go dey uphold you we no do am pass so tomorrow we go still come o oh, with another program wey go bless you abeg make you remember to join us until that time our prayer na say make this week be blessing for your life in jesus name amen. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again The address na awr studio annex p.o box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na zero zero nine six six six four five three eight five. make i take am again Zero zero nine six four 0906 456 6385. You fit use this number send us text message or you fit even send us WhatsApp message. But if na email you wan write to us, our address na awronigeria at yahoo dot com. Make I take am again awronigeria at yahoo dot com. We dey wait for your phone call, we dey wait for your message. Make God bless you.